iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida wa Kenya William Ruto ari mu ruzinduko rw'umunsi umwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yageze kuri iki cyumweru ku mugoroba biteganyijwe ko agirana ibiganiro na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi ibiganiro biri bwibande ku ntambara ibera mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo mu Burundi umukuru w'inteko nshinga amategeko aravuga ko umuhuza w'abarundi ucyuye igihe Edouard Nduwimana atagejeje kuri iyo nteko icyegeranyo kikubiyemo ibyo yakoze sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoroti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twari dukwiye ko duperezanta yaje rimwe uperezanta raporo rimwe c'était un rapport d'étape à un moment donné none ubu nayo ikimunaniye ni daniel gerage ndabirabe perezida w'inteko nshinga amategeko mu burundi umudepite wa rimwe mu mashyaka ari ku butegetsi mu rwanda fpr inkotanyi jean pierre celestin habiyaremye yeguye ku mirimo ye ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizwa na mugenzi wacu aroyizi bigirimana haroyizi wiriweho tagize mwirwe veniste tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa afurika muri gineya ekwatoriyare ejo ku munsi w'imana niho hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu aho perezida teodoro obia ngwema mbasogo ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya gatandatu Obiang Nguema w'imyaka mirongo umunani ari ku butegetsi mu kiringo kirenga imyaka irenga mirongo ine n'itatu niwe mutegetsi amaze ku butegetsi imyaka myinshi ku isi kiretse intwaro za cami uwo bahanganye aboneka ko afise ijunja ni Andres Esono Ondo w'imyaka mirongo itandatu n'umwe wo mu mugambwe Convergence pour la démocratie sociale ondo yavuze ko afise ubwoba ko hashobora kuba kwiba amajwi muri aya matora y'umukuru w'igihugu y'abasenateri hamwe n'abashingamateka muri nigeria abantu bitwaje inkoho zikomakomeye baragabye igitero ku kambi y'abasirikare hamwe no ku gisagara kiri mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu bica abasirikare icyenda abapolisi babiri hamwe n'abasivire amakuru atangwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baba muri utwo turere avuga ko bagizi ba nabi baje mu makamyo kandi bakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba ukorera mu karere ka afurika y'uburengero bavuze ko bateye igisagara ca malamu fatori muri komine ya abadamu ni ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu gushika mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye Malam Fatori ni igisagara kiri mu birometero amajana abiri uva i Maiduguri ku mugwa mukuru w'iyo ntara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afurika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yararashe yica abantu batanu akomeretsa abandi mirongo ibiri na batanu bari mu nzu y'ubutambiro ikunze guhurumbirwa ko n'abakundana bahuje ibitsina mu gisagara ca Colorado Springs muri leta ya Colorado mu burengero bwa Amerika umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Adrian Vasquez yavuze ko ubwo bubisha bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana kandi ko hatowe n'inkozi ibiri muri ico kibanza abakora amatohoza bavuze ko bakiriko bararondera imvo yatumye ico gitero kiba ariko umushikirizamanza mukuru wa komine El Paso ico gisagara cegukira Michael Allen yavuze ko abategetsi bakiraba nimba ico caha cokurikiranwa nk'icaha c'inzigo n'urwanko rw'akazikira perezida Joe Biden yavuze ko abakundana bahuje igitsina bamaze imyaka itari mike ke bankwa urwanko rurenze urugero hano muri leta z'ubumwe za amerika nayo mu karere k'uburusiya na ikirere ibisasu biturika byarumvikanye mu karere ka ikirere gakikuje ihinguriro ry'umuyagankuba uva mu bumara bwa nikereyere iri mu ntara ya zaporiziya ku munsi wa gatandatu mu gatondo umukuru w'ikigo cya oni kijejwe kugenzura iby'amasoko ntangangufu ya nikereyere rafael mariano grossi yavuze ko uwo wese ari inyuma y'ibyo bisasu akwiye kubihagarika ubunyene akavuga kandi ko bariko barakina n'umuriro grossi yasabye uburusiya na ikirere kwemeranya vuba gushyiraho akarere gakingiwe mu micungararo y'iryo hinguriro
washington ijwi rya amerika nayo ku mugabane wa buraya ibihugu bikize kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi g7 byavuze ejo ku munsi w'imana ko akanama ka onu kagejwe amahoro n'umutekano ku isi gakwiye guhaguruka kagafata ingingo ruhashya kuri korea ya ruguru abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibyo bihugu babivuze inyuma y'aho ico gihugu kirungikiye mu kirere ku munsi wa gatanu misile zigenda ikirere kirekire zo mu bwoko bwa balisitike akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu munsi wa mbere ku kibazo ca korea ya ruguru uyu mubonano wasabwe na leta zunze ubumwe za amerika ibihugu byo muri g7 byavuze ko iri gerageza rya misile rya koreya ya ruguru ryo ku munsi wa gatanu ari ukundi guca kubiri n'amategeko yashyizweho na oni
urakoze aroyise bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa hari radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida wa kenya william ruto ari mu ruzinduko rw'umunsi umwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho yageze kuri iki cyumweru ku mugoroba biteganijwe ko agirana ibiganiro na mugenzi we antoine felix cisekedi ibiganiro biri bwibande ku ntambara ibera mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kenya yohereje ingabo mu mutwe w'ingabo z'umuryango uburasirazuba bwa afurika zishinzwe kugarura amahoro muri ako karere urugendo rwa perezida ruto ruje rukurikira urw'umuhuza mu kibazo cya Kongo uyasimbuye Uhuru Kenyatta uherutse gusura Kongo Kenya iritegura kandi kwakira ibiganiro bizahuza impande zombi zirwana mu Burundi umukuru w'inteko nshinga amategeko aravuga ko umuhuza w'abarundi ucyuye igihe Edouard Nduwimana atagejeje kuri iyo nteko icyegeranyo gikubiyemo ibyo yakoze inkuru irambuye Eloge Wirikaneza Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshingamateka y'u Burundi yashimye kubwira ivyo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'abarundi hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'abarundi mushasha yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashingamateka icegeranyo ca nyuma Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashingamateka babwira kutamubaza icyabiteye ntimuzohavemo bimbatse ntimuzohavemo bimbatse nagiye ndababwira ikintu kimwe ko mwahavuye mukibazo ntimuze mukimbaze murabona itariki tugezemo muhungu usumani yarahasanzwe nk'uko biba bisanzwe bikorwa murabona ko ataje guperezanta raporo yiwe kandi ibihe byarahise ntashobora kongera kuza guperezanta iyi raporo ubundi yateza kuza hano agaduperezanta raporo ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yari amenyesheje ko yamenyesheje umuntu amutuma ko bishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo ariko imbere yo ku icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kubaperezanta raporo ko ku icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko umukuru w'inama nshingamateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro sinzi ibyamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasorti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe tuba dukwiye ko duperezanta yaraje rimwe uperezanta raporo rimwe sete a raporo detape a momandone none ubu nayo ikimunaniye ni iki ngibyo rero ntimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma reka abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije ku wa 15 ku kwezi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri iyi myaka itandatu iheze urwego umuhuza wituwe n'abenegihugu bo mu gihugu cyose mirongo itandatu n'icyenda n'amajana icyenda na mirongo itatu bari mu madosiye igihumbi n'amajana umunani na mirongo ine n'umunani muri ayo madosiye amadosiye igihumbi n'amajana mirongo inani n'atandatu twasanze ashobora kwakirwa amadosiye magana atanu na mirongo icyenda n'abiri ntiyakiriwe kubera ingo twabanza gutegurira abenegihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye amajana ibiri na mirongo umunani n'ane niyo ariko arigwa amajana atanu n'abiri akaba yarasozerewe burundu bamwe mu bituye urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero twebwe twabuze abacu ku bitandatu na gatanu ntacyo turabona umuhuza yatumariye kuko n'ibyacu biracyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugira icyo uvuze cyose ngo abu- ngo nibwo ni bwa bwoko urumva nta n'ijambo dufite twebwe nk'ubu ngiye ndiko ndarabapare y'iwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundon ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiyeko rero apare abandi nka leta n'abandi ko n'abambona bahuza bo bari mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu ntawe ndabona avuga ati kigenda gihawe n'umuhuza jewe umuhuza ntaco ndacumva ko bamushiraho twumva ko umenga arafise ico azofasha mu gihugu nk'amatata ariko araba nk'izi nzego za za- nk'ayo bantu barenganya ku matongo leta ibarenganya canke aba- abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriyeho ariko ntaco mbona ki- kitambuka naco mbavu yokwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho ari umuhuza akerekana ubuhuza abahuza baribo nk'amatata ari mu gihugu ni menshi aho amase n'amatata hariho mu mu ngo iwacu mu mazoni mu- muravye mu bushoho ibara ryaraguye abantu bararengana utacamira ku rubuga rwe rwa twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka ugutanga canke kwerekana raporo yongera ko ko ata ngingo canke itegeko na rimwe rimusaba kwerekana icegeranyo co guheza manda yavyanditse yishura ibiro by'inama nshingamateka vyari vyabishize kuri urwo rubuga nyene yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakongera bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi ikindi bahuriyeko ni ukutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho uwa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya cumi n'indwi ku kwezi hatowe umuhuza w'abarundi mushasha Emera Francine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga Eroge Urikaneza ijwi rya Amerika mu rwanda umudepite wa rimwe mu mashyaka ari ku butegetsi fpr inkotanyi jean pierre celestin habiyaremye yeguye ku mirimo ye yabwiye ijwi ry'amerika ko nyuma y'umwaka n'amezi icyenda afashwe yarenze ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda polisi y'igihugu muri iyi minsi yamuhashe igitutu bituma yisuzuma nk'uko abivuga ahitamo kwegura avuga ko iyegura rye ntaho rihuriye no kunywa inzoga byaviriyemo umudepite w'ishyaka peyeri kwegura mu minsi ishize abaturiye umupaka w'u rwanda n'uburundi mu karere ka bugesera mu rwanda barasaba ko inzira eh, zo kunyura mu mazi zifungurwa ntibanyure gusa kuri duwani bavuga ko eh, kuhanyura ari urugendo rurerure kandi rubahenda si umutakaboyi hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u rwanda n'uburundi ifunguye nyamara abaturage bayegereye mu karere ka bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza ni amafaranga yo kwipimisha covid cumi n'icyenda bakwa ku mupaka benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona ijwi rya amerika ryasuye isoko rya kamabuye hari ku wa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa kamabuye mbere y'uko imipaka ifungwa mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abaturage babwiye ijwi rya amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda kera abarundi bazaga bagahashora amatungo y'imyaka eh, ariko ubu ngubu naho byagaragaye ntabwo bakiza kumva ko bafunguye ariko n'amakuru twa kandi nk'ubundi waba yaje kumva ko ashobora kuyaciye kuri duwana ariko ntabwo ntawe ndabona ntabwo baraza pe ntabwo barabakingura ngo abantu bari guca kuri duwani ba- bariya ba- bakayerekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo nta nubwo ahubwo turanababona Eh, ariko aho bigi- aho intangiriye nta barundi bari bwaze muri rino soko iyo ukomeje kuganira n'abo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri duwane kandi inzira zarabaye nyabagendwa kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari ko mwatworohereza tukajya tubona utugeto tukajya nk'i Burundi tugahahirana nk'uko twari tugahahirana hariyo bashiki bacu hariyo bishwa bacu urumva kandi barafunguye ntimujya wese ukajya wose gute wabona amadolari cumi n'atanu ni inzara ko kwambuka dutanga amadolari cumi n'atanu ahuye n'ibihumbi cumi na bitandatu na magana inani y'amanyarwanda kure kugira ngo uyabone n'iri zuba n'iki gishira ubona aha ngaha ntabwo yapfa kuboneka ibyatworohera ni ibyo guca mu mazi hano ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu ntabwo turabasha kugerayo imbere y'igihe nyine bitaragenda ukuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka akayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro karatinya nabo ntibaraza uyu murenge wa kamabuye ukora ku makomine atatu y'u Burundi ayo ni busoni kirundo na bugabira kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi n'umwe nabashije kubona wariremye umuyobozi w'umurenge wa kamabuye rwabuhiri jean christophe avuga ko kugeza ubu abaturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana kuba bafungurira umupaka ujya n'ubuza ntabwo ari rwinshi cyane nk'uko byahoze mbere ya bibiri na cumi na gatanu mbere ya bibiri na cumi na gatanu wabonaga abaturage bahahirana cyane bajyayo kuko wasangaga hari inzira zindi nk'ahangaha k'amabuye hari icyambu cya munzenze iyi ni inzitizi kujya ku mupaka cumi na bitandatu urebye rero benshi barindiriye ko ibi byambu nabyo by'amaguru babifungura cyane unasanga hari n'imiryango yabo ira ishakanye ugasanga umuntu avuga ati dore umuntu ndi hariya ndajyayo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano ugera kuri duwane kandi uwo ujya gusura ari ku imetero ijana magana ane bakaba bicaye barindiriye ko baza ibyambu nabyo byazakora nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bakwa cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i burundi cyangwa baza mu rwanda umwe wavuganye n'ijwi rya amerika wari ugiye i burundi avuye mu rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadolari cumi n'atanu yatswe ku ruhande rw'i burundi ngo abashe kwipimisha covid cumi n'icyenda ku ruhande rw'u rwanda bo basabwa amafaranga ibihumbi bitanu ni ukuvuga amadolari hafi atanu y'ikiguzi cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda mu cyumweru cyashize baguverineri b'intara y'iburasirazuba gasana emmanuel w'intara y'amajyepfo kayitesi alice bahuriye na guverineri w'intara ya kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturiye imipaka yombi guverineri w'intara ya kirundo hatungimana ruberi yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambu bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha kwipimisha covid cumi n'icyenda kiranavugwa no ku mupaka uhuza u rwanda n'u burundi kanyaru kuko naho amadolari cumi n'atanu naho abaturage bagaragaza ko bibagoye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo mu gace ka murungwe hashize amezi abiri nta mvura ihaguye abahinzi baratabaza ni inkuru ya vedaste ngabo aba bahinzi bahinga kaseke mradra karongwe na katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishyimbo amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe n'uko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa kubera izuba ryabaye ndase rikaka cyane imirima yose yononekaye ubu nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubu izuba ryabandanye turabona ko dushobora gupfira mu bana kubera michel kabongobongo ni umuhinzi wo mu kambi ya murongwe igihe yari afite umurima yitwa kaseke avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu ibiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera tuwe ngaha umurongo iwacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ikigozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cyatatu ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu umuceri twahora tuwugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu tukaba tugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu turabona ko hari ibibazo ni ibibazo ni ibibazo ni ukuvuga abantu eh, bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma ritukura aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya pamu yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni iyo mfashanyo haseri iza itebye ijya itebye rero tuca mu gihe tuba twaratebye twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye tuca tu- dukoresha kuza tura- turarya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guhaye ibihumbi icumi ucumuha cumi na bitanu ayo mafaranga rero niyo uca uza urahereza abana kugira ngo barye Nahimana Mathias ni umwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye nk'akarorero je nahora ni- nimbura hagati y'itoni eh, n'itoni n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka eh, ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha ku- kuri aba ba- babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tugaca tuyiko- tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga j- twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage eh, vyarumye vyose vyumiye rimwe gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Beza Sengabu ijwi rya Amerika Uvira
imikino y'igikombe cy'isi umupira w'amaguru igeze ku munsi wa kabiri muri Katari mu mukino wa mbere wabaye kuri iki cyumweru ikipe ya Equateur yatsinze iya Katari ibitego bibiri ku busa imikino iteganijwe kuri uyu munsi ku isaha ya GMT isa saba ubwongereza burakina na Iran isa kumi Senegal irahura n'ubuholandi isa moya z'ijoro leta zunze ubumwe za Amerika irakina na Pays de Galles mu karere k'ibiyaga bigari mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yakinnye imikino ibiri ya gicuti yayihuje n'ikipe y'igihugu ya Sudani Jean Claude Munyandinda uyu mukino warangiye amavubi y'u rwanda atsinze sudani igitego kimwe ku busa iki gitego cyatsinzwe na gerard gohu mu gice cya mbere cy'umukino uyu mukino wa gicuti warangiye mu mvururu zikomeye kuko hadutse imirwano hagati y'abakinnyi b'u rwanda n'abasudani izi mvururu zasembuwe n'umukinnyi w'amavubi muhajiri hakizimana ku wa kane w'icyumweru gishize nabwo u rwanda na sudani bari bahuriye kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino urangira amakipe anganya ubusa ku busa tukiri umupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa cumi ku wa gatanu ikipe ya gorira fc yatsinze bugesera fc ibitego bibiri ku busa rutsiro fc inganya na musanze fc igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru rayon sport yanganyije na mukura victory sport ibitego bibiri kuri bibiri marine fc yatsinze tenseri fc ibitego bitatu ku busa naho polisi fc itsinda espoir fc igitego kimwe ku busa imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa cumi wa shampiyona irakinwa uyu munsi ku wa mbere izakomeza ejo ku wa kabiri ndetse n'ejo bundi ku wa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni kiyovu sport ifite amanota makumyabiri mu mikino icyenda naho ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni marine fc ifite amanota atanu kuri mirongo itatu tunyarukire muri tenisi aho mu cyumweru gishize habaye igikorwa cyo gutoranya abana bakiri bato bafite impano muri uwo mukino iyi gahunda yateguwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda ku bufatanye na komite national olympique y'u rwanda fidel kajugiro sebarinda ushinzwe iterambere rya siporo muri komite national olympique y'u rwanda arasobanura uko iki gikorwa cyari giteye navuga ko ari igikorwa gisobanuye byinshi eh, kuko nk'uko mubizi kugira ngo umukinnyi wese ashobore kujya mu irushanwa iri n'iri agomba gutegura Eh, komite ya olympique rero tubifashijwemo na solidarite olympique hari gahunda ibamo yo gukurikirana abana bakiri bato bafat- bafite impano eh, bagategurirwa imikino olympique y'abakiri bato Eh, iyi gahunda rero ikaba ireba by'umwihariko abakiri bato eh, bategurirwa imikino olympique eh, yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu izabera i Dakar muri senegal kandi nanone ikazaba n'inzira navuga ko mbere y'iyo mikino ubundi haba n'imikino nyafurika y'urubyiruko nayo izaba mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu i maseru muri Lesotho Fidel Kajugi Yose barinda arakomeza atubwira niba iyi gahunda yaratunganye nk'uko byari byitezwe ntabwo navuga ko cyagenze uko twabyifuje ijana ku ijana ariko navuga ko mirongo icyenda ku ijana cyagenze neza kandi kiracyanakomeza ni gahunda batari basanzwe bamenyereye ku buryo hari utuntu tu- tutagiye tunoga neza ariko twizera ko mu byiciro bizakurikiraho bizagenda neza ni gahunda isaba ko umuntu akurikiranira hafi mu ntangiriro eh, intangiriro rero buri gihe akenshi zizamo ingorane ariko icy'ingenzi ni uko icy'ingenzi cyumvikanye mu mukino w'intoki wa basketball andi makipe atatu azakina irushanwa rya basketball Africa League amaze kumenyekana mu makipe umunani yahuriye Abidjan muri Cote d'Ivoire mu cyumweru gishize Abidjan Basketball Club yo muri Cote d'Ivoire Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea na Stade Malien yo muri Mali nizo zabonye itike yo kwiyongera ku makipe atandatu yari yarahawe uburenganzira bwo kuzakina irushanwa rya Bari atagombye kunyura mu majonjora muri iki cyumweru twatangiye andi makipe umunani azahurira mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo kugira ngo haboneke andi makipe atatu azazamuka agasanga ayandi icyenda yamaze kubona itike yose hamwe akazaba yuzuye cumi n'abiri ari nayo azaseruka mu rugamba rwa Basketball Africa League yari Claude Munyandinda i Kigali mu mupira w'intoki wa basketball ikipe urunani yo mu Burundi iri muri Afurika y'Epfo mu mukino w'ijonjora rya nyuma ryo guharanira tike yo kwitabira imikino ya Africa Basketball League inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana ku munsi w'ejo umugwi w'urunani uzaba winjiye mu nkino z'amajonjora ya nyuma yo kurondera itike azogeza uwo mugwi mu nkino za nyuma zizobera muri bekari n'i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka uza aroni kagabo ikigera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko abakinnyi bifashe neza amenyesha ko n'imimenyerezo bateguye kugira abakinnyi bashasha baje gufasha uwo mugwi aribo adonis fila na rivera parker igenda neza cyane Eh, umugwi umeze neza abakinnyi bameze neza nta n'umwanya mu mutwe abakinnyi bose bari ngaha barakwiye kugira ngo bashobore gukina izo nkino Eh, imyimenyerezo uyu ni umunsi wa kabiri Eh, tumaze kugira imyimenyerezo umwe no mu kanya tugiye kugira uwa kabiri kugira ngo kwa kwa kabiri eh, tuze dutangure inkino tumeze neza twiteguye neza abashasha tumaze kuba- kubamenyesha ingene umugwi umeze ivyo tubateguye kugira ngo dushobore kwitegurana umumenyereza amenyesha ko intumbero yo gukina inkino za nyuma za bari intumbero y'umugwi ni uko mu mugwi turimo twaba aba mbere hanyuma tugashika mu gice cya nyuma aha i johannesburg kugira ngo tube kugenda mu mafinali i kigali E, intumbero nyamukuru ni uko urunani twashobora kwikarifiya niyo ntumbero nyamukuru dufise kandi dushoboza n'imana birashoboka tubizokorwa mu mupira w'amaguru naho mu gisata cy'abigeme muri kino gihe ihiganwa ryatanguye Eugenie Kabura arongoye igisata cy'umupira w'amaguru mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ashimishwa n'urwego bageze ko amenyesha ko bagiye kubandanya bitaho icyo gisata kugira buri mwaka gitere intambwe kije imbere umupira w'amaguru w'abigeme hatabonetse developema naco mushikako rero ikintu gikuru turi kumanira na chef de partema ya football femine tugiye gutegura urugendo gushika mu ntara kugira dutangure kurondera abigeme bacu bakira mu ntara kugira dushobore kubege- kubegeranya n'amazina yabo canke irya ejo dushobore kumenya ingene dukurikira amatara yabo ingene bariko baratera imbere kugira ejo canke irya ejo tuzoronka abigeme bashobora kuja mu mugwi userukiragihugu i 17 i 20 hamwe na i 23 kuko murazi yuko developema ihera hasi ku ndwi igira iya cumi na gatatu nayo mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi flambeau du centre yatsinze olympic star igisindo kimwe ku busa message ngozi yatsinze musongati ibitsindo bine kuri kimwe umamuru na aigle noir zatandukanye zinganya igisindo kimwe ku kindi ni nako vyagenze hagati ya burundi sport dynamique na magala young boys vitaro yatsinze atletico niol ibitsindo bibiri ku busa kanza united yatsinze interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo buja city itsinda top junior igitsindo kimwe ku busa desire atungimana kigali ijwi ry'amerika ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uguha akubonye arutwa n'ukuzirikana mutangire icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana